lero ndakuwusani kuti lero simukudya pakomo pano Yeah.
ufa umene ndili nawo ine ndiwakudya ndekha kodi abiti Eh, Mitu- waza- mitulo imeneyi bwanji Yeah.
ndi sima yake yomwe Kodi yaterere anthu- kupangira mitulo Yeah, I- nanga mutakhala kuti maliso ya pieces abiti.
apa tingadye abiti iyo to anyamata wamunawasulowirisa Ife tija.
mfeke amapanga zimene Basi ndi- tsopano ine tusine Ah, mnyamata pa- waba ine sine mnyamata ine ndine ma- mayanga ndiawa waba Ine yomwe akula.
ife tinafunana palusiku ama tavuna mmagula ndiwo mmagula ufa Ah, terere lake basi terere muzingokalira terere kumapakapa pang'ono timani ya Nagada.
terere.
kuti pakomo pano lero palibe yani kudya yani Ndikulonga.
tikonze tifuna tikonze papa nangabe ujindisiyanise na walewale kuti bwana walewale alibe pokhala alibe mbale Alibe pokhala, alibe amangwenda mbale, ngati alibe- mbalame koma iwe ine imene- pakwathu ndi papi ukandiona kwa giringande ndimango mkako Ndi ukandiona kwa bongozi ndimango mkako oneka kuti jesa ndimbani dikira Amwe ndira yawe, kuti amwe kuti kuyange iwe.
pano angandikumbepo kuti yayi pano anyamata imwe vyakuja kuyange dimingu wako wavu uyiwo usakula liti mbali Ndipo ine- umapanga maganyu wako ndalama zake osaoneka Abiti.
kuti amapanga ene nazo njani.
msiku akujeza Titafuna tusima.
iya utafuna yambu yako Naikhuthula ndiwo.
alamu kodi nkhani yake Iya, mbaya?
iya.
eti eti apongozi sima ya terere mayanga limbani sima ya terere uko.
kwani yatadikira kaye nkulu Kwa yobani ukati mai yako ni ndani utambaza jana emuniuze kuti kuti mayako adakubereka ndiwakuti wakuti ngani bwina ndionera ndachu- ndasochera Iwo- Ile Zaku- sina zaku bwerere ziwa.
za sima, Zaku ni- a- ziwa.
awawa akunyengererani akuluakulu ngati Eti.
Eti, eti.
akuliyesaakuliyesaiweso Kuti ati jesa tijatoka kati ndiyo tijatoka usamaonjeze wanenatu mwana apa kuti sima ya terere terere sumameza
anayamba Iya, wakubwereza ndiyo.
Alamu.
ulotimati ine nimafuna ndifunse akuti akuti akuti akuti ati kubwera sumagese nayero Eh?
Eh, aku- eh, ai, eh, ndamvaso Ati ndakuti ayi.
ayero abwera mitundu ingati kayatu anazigaka mayeromo zindikuziwa ndangomva zvokuti ati kwati kwati kuli ayero yero yero yero Itaye.
ndiyaziyakachatundu wanje sati yelo sola kaya tan tan tan tan Ah, Eh, ndiye ndenga ndiyaziyaine ku- Ngati yakuti yellow ine pa sola yelo ndinda- sola pene ndangomva pa kwairisi Eh, eh.
Kom- ndabva pa kwairisi kuti Oh.
kuli yelo sola koma peti amagaka mwa yelo kana magaka mwa mtundu anjipepembuyo sina lake lama lamageziro yero yelo sola
mwati yero sola eh?
Ii, Eh, iya.
ati ati ama- uchita nawo pa ngwengwengwe pireka Eh, ayigulu Kuda onthontho kumonga sosa ngwengwengwe eh.
ngwengwengweyo Eh?
mmene zikuonekera tu apalesi palibe palesi akumene akuziwa kuti Kodi simba we kuti dimingu amati makudyala.
ngwengwengwe palibe amene ni akuziwa kuti ngwengwengwe simba.
Yeah, yeah.
Eh, kuchitika.
Ngwe, Ine ndepano ngwe, ngwe.
musikangana ndizasima yaniyo ngati mukufuna kusala Yeah.
ndingamvesese iya itikwende Iya, ndinoozo ngani mene ndeti kambi?
panopo iyende Ngati katipite mwezi kambi.
tozi Eh.
kuti noozo pano aoneneko kajazima chifukwa ine ndikuseka nyumba mwangamo ndiba chimene Sapa.
mukachita inuyo tikamapi tikapita kwa agiringani tikamakachoka kwa agiringani inuyo ndine ndinangabi free Eh.
kwatu Eh, iya Ati Basi.
anakusayese basi pomoto eh.
tizi kuperekezani ayi Tizi inuyo kuperekeza tingaende ete amwe.
iyayi mukamaenda nokawo mutakumana ndi achifwamba Mazanana. Mazanana.
ndipo anyamata wamayenera aliyese ali ndi nyumba yake yake aliyese wamangirira masola ake magesi pano mwaliyese akupesa magesi iniyo osapesa manyumba anu kuti magesi ife tikufuna timve kodi awawa ayelo akukhala bwanji mwina tigula ayelo wasakuiya iyetu tiyeni alamo Eh, kwende
Ah, eh, takula ndilani Ziko Eh, mgomo.
pakomo pakamabwerabwera alendo ya iyi ndiyo kuti pakomo pamene pompodala Kobazi.
Eh, pamakhala kuti pamene pali ndi madaliso chifukwa mlendo wina aliyense akabwera pakomo akamachoka amasiyapo madaliso koma Ndi- misozi.
ndiwa- eh, ya, ndimafuna ndiye kuti Eh.
akusiyapo chibongo Eh, ndiku- ndimafuna ndiye kuti ndiwochepa Eh.
amene amati akabwera pakomo Eh.
mlendo kubwera pakomo Eh.
pochoka ndikusiyapo minyama alendo ache ndiwochepa Wochepa.
imakala kuti minyama yo ndiyakoso wa- mwina wache nyumbayo Eh.
Ai, ndinama- ai, aina namaka- makabakoswa akamapita Eh.
akamapita ulele Eh.
ai, mulendo Amapindu- kunonesa akamakwera ama- pakhumba.
Eh.
Kodi ngani Basa iyo lopera ndionena kuti kusiyapo chifukwa minyama.
chakuti Eh, eh.
Foni ukampikira akalya akalya Eh.
wasiyapo minyama fo wakupungula budget.
Ah, ngani ndionena kuti chifukwa tabwera palendo pakhomo panu pa eh, mwandibweresera madaliso utabwera ni Mwabweresa madaliso.
madaliso tu.
Tsopano ikubwera bwanji kuti minyama aye mwakuti Eh, Apo mwana- anangotilandira basi amufunge kuti kodi takulandira tabwerera chiyani ii.
Apunguzi.
Eh, ine apunguzi Ife tikubwera kusiku.
Eh, ya Nkhani ya- ya- ya- imene kunenedwa ya mgwengwengwe.
Eh, eh.
Akuti kwabwera magesi ayero.
Eh.
Eh, ndiye tifaza kuti kuti ayero wazi azi.
Yeah.
ayelo Eh.
Chabwino.
Amene wende kuti mu- Nga- kanyumba eh, eh.
muzooneka yero yekha.
Eh, eh. ngani siyonena kuti Eh.
kwabwera magesi ayero iyani Eh.
yeti Eh.
sikuti kwabwera ai Eh.
maona ndikati pakhomo pobwera alendo ndipodala umalandira madaliso siya inumwe lampano mati awaso ndikale kuti kumunda Afumu uli bani?
habi titayankhanisa bwino Chilipino.
ntaizo semoakadula ndamva kale kuti muli pano kusokoneza Ah, tapeza muli mali bwino ndili bwino kainuyo ndili bwino muli bwino ndili bwino kainu baba Ndili bwino.
tutsogozana nawo kuboma Eh, kapena atsogola atsogola.
atsogola Oh, okay.
Eh, Ah, ife ndongo- ana- ali ndizochita zina ndi Eh.
anangoti atsogole Oh, akathandiza oh. Ah, uzungulirakumana kakumana kuti kuti mukakumane Aye, atamaliza ndikapeza zawo Okay.
Eh, yetu Eh, Ai, ife tiyankheni tizipita ena azipita Eh, ku.
panali ngani mwina Eh.
muzafuna kumva nawo timangokuonani Eh, koma iyi ikhuza ni benitu inu ngati amfumu Oh.
kuwa ikhuzana ndi za sola Oh.
anthu akuti sakumva bwino Eh.
kapena ndingoti sanamve bwino sa ah, ah, yero sola chifukwa iwo anamva kuti kwabwera magesi a yero aziyakamwa yero Eya. sono sikuti magesi anabwera a yero iya Eh.
komano kunena kuti ndi imodzi mwa makampani amene ali nawo mu projekti ya ngwengwengwe imene iri projekti yaboma mothandizidwa ndi world bank kakundimvetsetsa ndiye mkatikati mwa progr- project imeneyi kapena programu imeneyi muli makampani ena amene akuthandizira bomalo kugulitsa masola ndiye makampani walipo osiyanasiyana imodzi mwa makampani amene ali nawo mkati mmenemo mungwengwemwemu ndi yero sola Kaya mwandimvetsetsa.
kampani.
Eh.
iwo anazanga zinalo kuti likale yelo eya mwandimvetsetsa kuti- ndiye ayero solawa ngati imodzi mwa makampani amene ali nawo mungwengwengwe ali ndi mfundo zawo zimene amatha kutithandizira ife kuti timvetsetse ndi kuti tikhalenso ndi magesi achani ayerosola kuti tipite kwa iwowo ayerosolawo tikagule chani Maso- magesi awo asola zinthu zinatu zimene tingathe kumvetsetsa kuti kodi chimene chingandipangise ine kuti ndipite kuyero sola ndikagule magesi a sola ndi chani zinthu zina nimonga ngati izi anthu zimenezi sitimaziyang'anira timaziona ngati ndi chikhalidwe chathu cha siku ndi siku koma si choncho tikaziyang'anira bwinobwino zinthu zija malingani mmene asi- ayero sola akunenera tiona kuti zimatipinja ndiye kuti zisatipinjenso tipeze magezi achani ayerosola nkhani yake tiyerekeze wairesi wairesi zathu sitimayuza mabatire akuluakulu ayi ena afe timayuza wairesi ya mabatire 4 Ine ndi amabatire sikisi.
aha maona amabatire 6 amabatire 4 olo atakhala awiri amene batire alikulu lija ndalama zingati zambiri ndiye ta- ata- taganizana ndiye tiapange kuna kuti mabatire aja akhalepo 4 ndiye kuti ngati ali 400 batire lili 400 ma 400 aja 4 pa siku
tolo ndiye wairesi ija mabatiri aja timangomvera mwina kaya masiku folo kaya atatu awiri am- taganizani mwina timvere masiku atatu masiku atatu ndiye kuti mabatiri aja atatu pa masiku atatu tipezenso ndalama zina mba- zokwana ma 400 400 400 yanu ya mabatiri 6 mukaguleso pakamatha mwezi mukhamwaononga ndalama zingati pakamatha miyezi iwiri mwaononga ndalama zingati ndipo mabatire amasiku ano mwano Ndiku- eh.
olo wamange tolo tolo ufike kuja salira Ah.
ndiye ya- ndiye ndikubwera kumene kumuzindi satatu eh? ndiye kulingani iyo akuchaja foni mafoni athu timakachaja kuti?
Chimenecho.
timakachaja pati pa tredi Kuja kucheni.
pa munthu apo eh?
Eh, 200.
Eh, aha.
yena wali ni mwanonso Eh.
upitisa nthawi ino ubeza ukamapita nthawi ina muli five.
Aha. ukapita kukachaja ati kumene kuchako kukapita ukati ukatenge ukapeza muli 5 koma akakuchajabe 200 utani Ubereke.
ubereke ngaya mukundimvetsetsa ndikubwera tu kuti tikumanizane ku yellow solar solar tikuononga chani ndiye kuti lero ukafuna kuchaja foni timachaja teija lero 200 mawa 200 ndiye kuti ngati pamwezi ukamata 30 days ndiye kuti ma 200 days akati 30 ndalama zingati eya tikubweratu e komanso kandulo nyumba yathu ngati ili- ili ndi zipinda volo tikufuna kuti chipinda chilichonse chiwale ndiye kutika makandulo angati kandulo ndalama zikati kandulo amata siku lingati ndiye kuti zeire mwaziona ndalama tikuononga basi mazokwenikwenikwenikandilouneluzipinda folo zokha Eh.
nanga ukamaphika pamoto Eh, ya.
sausumwika pamene Eh.
temphemo imangotimisa watimisa maona Eh.
ndiye sopano ayero sola akunena kuti tabwerani kwa ife muzagule magesi a sola chifukwa magesi a solaja pochajira foni mukangogulapo foni muzichaja pati waire simuzimvera pati magesi achokera pati chilichonse chimene mmaonongera ndalama chicha chili pati Pamenepo.
koma mwagula chinthu chingati magesi kuchokera ku yero chani Yellow solar.
Eyekwe.
Letiuzeni nambala yawo ndiye inuyo Eh.
mukagule magesi ku yero sola asola mungoyimba pa 30 20 nambala imene ya airtel Yosa.
mwaulere 30 20 pa airtel Ah, mukangoyimba Usate.
mula 20 pa airtel anazenda anazemba- Mwaulere.
anazemba ni- mwaulere Eh.
Mungu- anazemba ni- chisa chedu bwanji Kangalele.
ndifotokoze eya Imve.
3020 mwaulere pa airtel mukatero mwauza kunena kuti ine ndiwakuti wakuti kaya mulipo guliveo kunoko tikufuna magesi achani asola kuchokera kwa inu ayero sola tabwerani kuno mutibweresere chani magesi
mseweloli giring'ande anali macpen kochi nagabi anali neli malindi walewale anali patrick eric maifumu anali veronica baluwa abiti anali patricia malunga nakwinda anali nelifa kabango dimingu anali musa penu mainyoni anali linda chata ndipo amfumu anali steve ligomeka alemba seweroli ndi linda chata ndi steve ligomeka wajambula ndi ruth katuma ndipo mkonzi ndi amikani langes akukupatsirani seweroli ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku world bank